ili ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyongabo mu burundi umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu butare n'agataka yemeza ko umuyaga nkuba ukwiye mu gihugu cyose ibyo kugira amahinguriro ntibizoshoboka ata muyaga nkuba ukwiye kandi utonona ibidukikije uriho mu gihugu uyu ni sabato nizigiyimana icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu burundi asobanura ikibazo cyo kubura umuyaga nkuba uhagije mu gihugu mu rwanda habandanya iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihe sentare yo mu ntango yo mu gisagara ca kampala yarekuye vy'agateganyo umucuraranzi yahindutse umunyepolitike bobi wine yagirizwa kwitaba mu myiyerekano itemewe n'amategeko yamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele turahera kuyavugwa muri afurika umushikirizamanza mukuru wa sudani yatumye ko perezida omar al bashir aheruka gukurwa ku butegetsi ngo abazwe ku mafaranga yaronse mu buryo buciye kubiri n'amategeko hamwe no gufashisha amafaranga iterabwoba ibyo byashyikirijwe n'itorokanzo ry'amakuru rya sudani suna ejo ku munsi wa kane ibiro by'umushikirizamanza mukuru byemeje ayo makuru yashyikirijwe n'iryo tororokanizo ry'amakuru ku ntwaro ya perezida bashir leta zunze ubumwe za amerika zashyize sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba mu kwagiriza icyo gihugu gukorana n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu kwezi guheze umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri icyo gihugu general abdel fatah al burhani yavuze ko imiliyoni zirenga ijana na cumi na zitatu z'amadolari y'abanyamerika zafashwe zikuwe mu nzu kwa bashire yavuze kandi ko umurwi w'abapolisi bafadikanije n'abasirikare bafashe izindi miliyoni ndwi z'amafaranga y'abanyamuraya hamwe n'ayandi mafaranga mu rugo rwiwe abantu barenga imiliyoni ijana bari mu nzira y'imvura ivanze n'igihuhusi cataziriwe fani kiriko cerekeza mu buseruko bwa leta ya odisha mu gihugu c'ubuhindi abategetsi b'ubuhindi baramaze guhungisha abantu barenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri babakura ku nkengera z'ibahari imbere y'uko iyo mvura irwa kuri uyu wa gatanu mu gatondo abategetsi bariko basaba ba mukerarugendo kuva ku nkengera z'igisagara puri mu gihe ibivuko bibiri bikomeye ari vyo paradipe na visakapatani byasabwe gukura ubwo ubwato mu mazi kugira ntibwononekare indege zabujijwe kugwa no kuguruka muri ako karere mu masaha ico gihuhusi citezwemwo nk'uko vyashyikirijwe n'umushikiranganji w'ubuhindi ajejwe ivyo gutwara indege ubuseruko bw'ubuhindi ni igice kibangamirwa n'ibiza aho mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'icenda igihuhusi nk'ico caciye muri iyo leta ya odisha cica abantu barenga ibihumbi icumi mu myaka ine inyuma yaho ikindi cyarahaciye ariko nta byinshi cononye igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cataziriwe fani kibaye icya mbere mu buhindi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri ibyo bihuhusi nyene abategetsi mu buraruko bwa Mozambique batangaje ko hadutse ikiza ca korera catewe n'ikena ry'amazi inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe Kenneth caciye muri ico gihugu abantu barenga mirongo ibiri nibo bamenyekanye ko banduye inyuma y'indwi ico gihuhusi kirenganye mu bihugu vyo mu buseruko bwa Afurika abantu mirongo ine n'umwe barapfuye ku bw'ico gihuhusi kandi abakozi bo mu by'amagara y'abantu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanga imfashanyo bariko baragerageza ko bohagarika abafa ntibiyongere ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rigereranya ko abantu bashika ku bihumbi amajana abiri bakeneye imfashanyo zihuta leta z'ubumwe za amerika zizakomeje ibihano by'ubutunzi ku gihugu cya irani mu gufata ingingo yo guhagarika ejo ku munsi wa kane ibihugu byari bikibandanya bigurira igitoro icyo gihugu mu gihe ikiringo cyari cyarahawe ibihugu umunani kubandanya bigurira igitoro muri irani cyaheze umushiranganji w'imigenderanire wa amerika n'amakungu mike pompeo avuga ko amerika igeze aho iremereza cyane leta ya irani bimwe biboneka umushikiranganji w'imigenderanire y'isi iyo ngingo ko ari ugushyira mu ngiro ibyo leta ya trump yemeye ko izoshyira kuri zero ibitoro irani ishorera hanze kugira icyo gihugu kibure amafaranga gifashisha ibikorwa by'iterabwoba n'intambara giteza mu makungu iyi ngingo ikurikiye izindi amerika yafashe kuva perezida donald trump agiye ku butegetsi akamenyesha ko akuye amerika mu masezerano amakungu yumvikanye na irani ku by'ibirwanisho bya nikeleyeri nayo sena ya leta z'ubumwe za amerika ryo kuwa kane yarananiwe guhakana ingingo ya perezida donald trump yanze itegeko ry'inama nshingamateka ryamubuza gufasha urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite mu ntambara mu gihugu cya yemen abasenateri ba amerika ntibashoboye gukwiza bibiri bya gatatu kugira babuze perezida trump kuri uyo mugambi ariko baba abashingamateka ndetse n'abasenateri mu ntango z'uyu mwaka bari baratoye guhagarika perezida trump Trump gufasha Arabia Saudite imbere yuko nawe ahakana iyo ngingo iri tegeko ryo kwemerera canke guhakanira perezida gutanga imfashanyo za gisirikare mu ntambara zo hanze y'igihugu bwari bubaye bwa mbere rikoreshwa kuva ryemezwa mu gihumbi kimwe amajana mirongo irindwi na gatatu
turashimiye aroyisi ku makuru ahejeje kudushikiriza muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho leta itangaza ko umuyaga nkuba ukwiye mu gihugu cyose n'aho abawukoresha ari bo bari ku rugero ruto yamara ku munsi wa gatatu ishyirahamwe ry'abakoresha ryashikirije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi k'ubukene bw'umuyaga nkuba aribwo butuma hataboneka iterambere mu gihugu iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika rifashijwe n'abanywanyi baryo muyishyikirizwa n'umumenyeshamakuru pierre claver niyo nkuru ari mu rwanda ishema ry'abakoresha mu burundi ayebe mu mpfunyapfunyo y'igifaransa riremeza ko kimwe mu bintu bikomeye byotuma haba iterambere mu gihugu abantu bakaronka akazi harimwo umuyaga nkuba yamara icegera c'umukuru w'iryo shirahamwe avuga ko mu burundi hari ubukene bw'uwo muyaga nkuba salvatore inezigimana yabivuze mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi kuri uyu wa gatatu twama twibutsa ko umuyaga nkuba uri mu bintu vya mbere bituma akazi kagwira n'ubu turasubiriye kuvyibutsa ivyo vyose duhejeje kuvuga vy'iterambere ry'ubuhinga ivyikoreshwa ry'amamashini nyabwonko iby'amashuri y'imyuga leta yigoye ikaba iri kwirakwiragiza mu makomine yose ibyo kugira amahinguriro ntibizoshoboka atamuyaga nkuba ukwiye kandi utonona ibidukikije uriho mu gihugu nta gihugu cyateye imbere mbere cyimirije gutera imbere kidakemuye icyo kibazo naho biruko ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutere n'agataka siko bubibona umushikiranganje kome manirakiza ashikiriza ko umuyaga nkuba wimbugwa mu Burundi ari mwinshi kandi ko abawukoresha bari ku rugero ruto cane niwamenyesha nk'uno munsi ugiye kuraba turabona neza yuko umuyaga nkuba regidezo uno munsi ishobora kwikorako bikenewe ari mwinshi gusumba abawurondera ibiharuro biravyerekana ngira ngo mwabonye yuko uyu munsi naho umuyaga nkuba dusanzwe dukura kuri rusizi ya mbere na rusizi ya kabiri ingomero uno munsi zifise ingorane bariko barazisubiramwo zirafise ibikorwa bariko barazikorako bituma ata muyaga nkuba uno munsi turonka uvuye kuri rusizi ya mbere na rusizi ya kabiri ariko ntikibuza yuko uri kurara mu burundi ntaco byerekana ko umenga turabuze umuyaga nkuba ibi rero byerekana yuko umuyagankuba dufise ari mwinshi urabye ukurikije abasanzwe ariko barawurondera icyo uwo mushikiranganje yemera ni uko ivyuma vyo gushikana mu gihugu uwo muyaga nkuba bishaje kome manirakiza avuga ko umugambi w'ubushikiranganje arongoye wifuza ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu umuyaga nkuba woba wagwijwe ibikoresho bishaje navyo bigasubirizwa hari ikibazo uno munsi eh, c'abandi nabo baba bakeneye umuyaga nkuba batarawuronka harimo kandi n'iyi mihora isanzwe ishaje bigatuma usanga hariho umuntu yari asanzwe afite insinga ariko kubera ko habaye ingorane umuyaga nkuba nawe nyene ntushike kubera imihora itameze neza aricyo gituma rero eh, uno munsi ikibazo kijanye no kugwiza umuyaga nkuba nivyo turi kuri co kandi turabona yuko bishimishije cane ariko ikibazo nyamukuru gisigaye turiko turagerageza kugwana naco ni ikibazo co gusubiramwo imihora yose gusubiramwo imihora twari umuyaga nkuba no kugwiza rero imihora mishasha kugira ngo abasanzwe badafise umuyaga nkuba nabo bawuronye uwo mugambi wateguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu utegekanya ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu imitumba igera ku majana indwi na mirongo itanu n'ine ku mitumba ibihumbi bibiri n'amajana atandatu na mirongo itatu n'icenda iri mu gihugu abayiba ko bazoba bafise umuyaga nkuba ni mu gihe imitumba iriko umuyaga nkuba kugera ubu igera ku majana ane na mirongo umunani n'itanu gusa nk'uko uwo mugambi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka ubivuga imitumba yo mu ntara ya bujumbura nizo izoba iri mu kibanza ca mbere mu kuronka uwo muyaga nkuba intara ya cankuzo nayo ikazoza mu kibanza ca nyuma tuve mu burundi tuze mu rwanda aho mu gihe habandanya iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri ico gihugu ibindi vyiga vy'abantu ibihumbi mirongo itatu vyavanywe mu vyobo mu karere ka gasabo sekteri ya rusororo muri santere y'ubucuruzi ya kabuga hitwa gahoromani muri sektori ya Masaka mu karere ka Bugesera yashikanywe ku cibutso ca jenoside kiri Nyanza ya Kicukiro bitegekanijwe ko ivyo biziga bizoshingurwa ku munsi wa gatandatu itariki zine z'uku kwezi kwa gatanu mugenzi wacu Asumta Kabo yafise inkuru y'idonido hashize umwaka mu karere ka gasabo mu murenge wa rusororo no mu karere ka kicukiro mu murenge wa masaka haratahuwe ibyobo birimo imibiri bivuga ko ari imibiri y'abatutsi bari batuye mu nkengero za kabuga n'abari batuye kure gato bahiciwe kuri uyu mugoroba imibiri isaga ibihumbi mirongo itatu yagejejwe ku rwibutso rwa nyanza ya kicukiro ikaba ije isanga indi ibihumbi mirongo itanu bari barahashyizwe bose bakaba bageze ku bihumbi mirongo inani nk'uko twabitangajwe n'umunyamabanga wa ibuka nafuta arahishatiye uyu muyobozi avuga ko nubwo byagoranye kubona iyi mibiri ariko babonetse bazashyingurwa kuri uyu wa gatandatu turagenda tugana ku musozo ni igikorwa cyagoranye cyane kubona amakuru ntibyari byoroshye ariko kuva mu kwezi kwa kane umwaka ushize kugeza ubu ngubu hari imibiri irenze ibihumbi mirongo inani na bitatu imaze kuboneka ariko ubu ngubu tukaba twishimira ko aho tugeze kuri uyu wa gatandatu ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu iyi mibiri izashyingurwa mu cyubahiro bivuze ko musoje gukomeza gushakisha abantu cyangwa bizakomeza gukomeza gushakisha kuko ni abantu umuntu ashaka atazi umubare waba ashaka ngo avuge ngo ndawubonye birarangiye hari amayeri menshi abantu bakoresha bahisha imibiri ntabwo gushakisha amakuru biba birangiye abantu tuzakomeza dushaka amakuru aho tumenye haba hari indi mibiri nayo ikurwemo tuzajya n'igihe cyo kwishyingura abari batuye muri iyi mirenge bemeza ko ibyobo bakuyemo ababo byari byaracukuriwe kubika amazi y'imyanda cyangwa amazi y'imvura ariko uko amakuru yagiye atangwa hagiye hagaragara inzu nyinshi zubatswe hejuru y'abantu ibyemezo bikaba ko izo nzu zikurwaho hasangwa harimo abantu munsi yazo ba nyirazo bakaba barahombye ariko basanga nta muntu wubakiwe hejuru y'iyo nzu nyirayo akishyurwa imitungo ye kuva iki gikorwa cyatangira umwaka ushize mu kwezi kwa kane hari abantu bamwe babuze ababo baretse byose bakajya birirwa bashakisha ko babasha kumenya irengero ry'ababo uyu mubyeyi wabuze umuryango we wose muri jenoside yabwira ijwi rya amerika ko azakomeza iki gikorwa kugeza bose bavuye mu byobo natangiranye na rusororo ku itariki enye z'ukwa kane bibiri na cumi n'umunani nabonyemo basaza banjye babiri nabashije kubabona ariko abandi ntabwo nababonye ariko nishyiramo ko nabo barimo uwa mbere nabonye agakabutura ndatubona turi muri iriya myenda iri hariya ni ubwa mbere mvuze ni ibintu bikomeye harimo abantu benshi twahunganye barapfa kuba narasigaye nta kiguzi natanze imbaraga zanjye rero ni uko mbashije guherekeza aba bantu amakuru yatanzwe muri gacaca n'atangwa n'abaturage agaragaza ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane muri santere ya kabuga hiciwe abatutsi benshi baturukaga mu duce tw'umujyi wa kabuga no mu nkengero zabo nka ruhanga mbandazi muyumbu ndera na remera kanombe na masaka abo bahungaga bashaka kwerekeza iburasirazuba imibiri ibihumbi mirongo inani imaze kuboneka muri yo isaga ibihumbi mirongo itanu yabonetse mu karere ka kicukiro mu murenge wa masaka nawe igera ku bihumbi mirongo itatu iboneka mu karere ka gasabo mu murenge wa rusororo umuryango umuryango yibuka ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka gasabo na kicukiro bumaze iminsi bukangurira abantu baba bafite ababo bakuwe muri ibi byobo kuzitabira igikorwa cyo gushyingura giteganijwe kuri uyu wa gatandatu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu rwanda kandi ejo ku wa kane i nyanza mu bumanuko bw'igihugu mu ishami ryihariye rya sentare nkuru iburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamakungu hatanguye mu mizi urubanza rw'abantu mirongo ibiri na batanu bagirizwa ibyaha byo kurondera gutembagaza ubutegetsi buriho bagirizwa gukorana n'imigwi ya fdr n'ihuriro rnc mu bikorwa byo gushaka guhungabanya umutekano bamwe baremera ibyaha abandi bakabihakana ni inkuru tubaza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa abaregwa bose uko ari makumyabiri na batanu bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa ubitegereje ku masura barakomeye barimo abagore batatu kandi biganjemo abasore n'abasaza ku munsi wa mbere ubushinjacyaha nibwo bwafashe umwanya munini busobanura ikirego cyabwo ku baregwa bose uko ari makumyabiri na batanu bubagabanyamo amatsinda atatu irya kigali irya rusizi na gisenyi yose ahuriza ku bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda ubushinjacyaha buvuga ko uwitwa vincent nsengamungu ufungiwe mu karere ka rusizi wanakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri ku byaha nk'ibyo buregaba ari we wahuzaga ayo matsinda ngo yafatanyaga na major emmanuel munyankindi wakoreraga muri kivu y'amajyepfo ndetse n'uwitwa iva wo muri kivu y'amajyaruguru ubushinjacyaha bubarega ibyaha birindwi icyo kurema no gutunganya umutwe w'abagizi ba nabi kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba ubugambanyi mu gushishikariza abandi umutwe w'iterabwoba mu kugira nawo ubutegetsi buriho ibi ni ibyaha bihuriraho abantu makumyabiri na batatu muri makumyabiri na batanu hari kandi ibyaha byo kugira uruhare mu bikorwa byo kongerera ingufu umutwe w'iterabwoba no kwinjiza no kugurisha mu gihugu intwaro mu buryo butemewe n'amategeko ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha byo kugira nawo ubutegetsi buriho byakozwe hagati ya bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na karindwi ku butaka bw'u rwanda barega ko bagize uruhare mu kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba ya FDLR no kwifatanya n'ihuriro RNC mu kubashakira abayoboke no gukwirakwiza icengezamatwara ryabo bo barega ko bari bafite umugambi wo gukura ibisasu muri FDLR bakabiturikiriza ahantu hahurira abantu benshi nko muri gare ya Nyabugogo iya Remera iya Kimironko mu mujyi wa Kigali ubushinjacyaha burega bo mu itsinda rya Rusizi barimo ndamenye ko mu kwa gatandatu bibiri na cumi na gatandatu bafatanije n'abarundi batatu baturikirije grenade mu murenge wa Bugarama ihitana umunyarwanda ikomeretsa abandi batandatu burega kandi abo mu itsinda rya gisenye ko hari grenade n'imbunda byinjiriye mu murenge wa bugeshi mu karere ka rubavu abo muri iryo tsinda ngo babyinjije babipfunyitse mu rumogi buvuga ko abaregwa bakundaga guhurira nyabugogo muhima gitega na gatsata mu mujyi wa kigali bari mu manama yo kugira nawe ubutegetsi buriho ku kijyanye n'icy'ubushinjacyaha bw'isi icengezamatwara rya fdr na rnc abaregwa babifashijwemo na majoro munyankindi wakoreraga ibukavu ngo bagendaga babeshya ko fdr ikomeye kuko ngo yarangije gufata igihugu cy'u rwanda hafi ya cyose ku buryo ngo kubona abasirikare babiri ku burinzi umwe muri bo ngo yabaga ari uwa FDLR Kigali ngo bavuga ko mu byumba by'amasengesho berekwa ko mu Rwanda hagiye kuzaba intambara ikomeye izibasira imijyi ya Kigali Cyangugu na Gisenyi ibyo kimwe n'ibindi ubushinjacyaha busabira abaregwa ko byazabahama maze bakabihanirwa n'amategeko Madame Rose Mukamurenzi utuye mu murenge wa Gitega mu mujyi wa Kigali wabimburiye abandi yiregura yemera ibyaha akabisabira imbabazi yemera ko yamenye amakuru ko hari gucura imigambi mibisha yo kugira nawe ubutegetsi buriho ntatanga amakuru mu nzego z'umutekano avuga ko uwitwa Celestin Habakwiha bari baziranye kandi ko yamuhuje na Vincent Sengamungu bamubeshya ko yajya abona amabuye y'agaciro muri Kongo akazayacuruza akaba umukire uwitwa Sengamungu ngo yabwiye Mukamurenzi iby'ubuhamya berekerwa mu byumba by'amasengesho ko mu Rwanda hagiye guturuka intambara ikomeye yashoboraga gutwara ubuzima bw'abanyarwanda barenga miliyoni zirindwi avuga ko uwitwa Basabose ari watangaga amakarita yo kwinjira muri FDLR ariko we agahakana ko ntayo yigeze afata uyu uvuga ko yari umujyanama w'ubuzima icyarimwe n'uwishyuzaga amafaranga y'isuku muri Gitega avuga ko atari inyangarwanda ku buryo yagambanira igihugu cyamubyaye gusa ngo igihe yashakaga kumuhakanya amugaragariza ko igihugu gitekanye undi yamusubizaga agira ati ntabyo wowe uzi uracyari mu mandazi ibyagenekerezwa no kumubwira ko yari mu buyobe iyo ni imvugo yateye bamwe mu bari mu rukiko kumwenyura urukiko rwamubajije impamvu yabyumvaga ntahita atanga amakuru ku gihe maze asubiza ko yabikekaga ariko atarabibonera ibimenyetso simusiga gusa ngo babimubwira yabonaga basa n'abafite gihamya cyabyo aregwa ko yahaye bamwe mu bo bareganwa amafaranga nk'inkunga ku mutwe wa FDLR madame Mukamurenzi akavuga ko yayabahaye nk'abantu bari bamwizeje ko bazamufasha mu gucuruza amabuye y'agaciro mu mvugo ye asobanura ko muri rusange rusange amabuye y'agaciro yari yaramutwaye umutima ariyo yaratezeho amakiriro metre victor nkundimana umwunganira akavuga ko yagize ubutwari bwo gutangira amakuru igihe bari bayakenereye gusa nawe yemera ko uwo yunganira yagize uburangare ntayatangire ku gihe akumva ko ntawe yari buyahishe mu bimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha we arasanga nta biriho kuko ngo nta mugambi yagize wo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda undi mudamu wireguye azwi ku izina rya afisa ahakana ibyaha aregwa akemera ko nawe atatangiye amakuru ku gihe bombi bakabisabira imbabazi iburanisha rirakomeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aha bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda sentare yo mu ntango mu gisagara cya kampala muri uganda yarekuye by'agateganyo umucuraranzi yahindutse umunyepolitike bobi wine yagirizwa kwitaba mu myerekano itemewe n'amategeko kandi akaba yaburanishijwe ku murongo wa videwo ari mu munyororo inkuru y'idonido tuyibaza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi abafana inshuti n'abavandimwe ba bobi wine na rubanda bari baje kumva iburanishwa rye ariko byabatangaje kubona atazanywe mu rukiko nk'uko byari bitegerejwe nyamara ariko ibi ntibyabujije urubanza gukomeza ahubwo hakoreshejwe ikoranabuhanga riherutse gutangizwa mu gihugu aho abafungwa bazaja baburana batagejejwe mu rukiko ariko bagacirwa urubanza biciye ku murongo wa videwo bari aho bafungiwe nk'uko umucamanza Esther Nahirya yabisobanuye ati ingingo ya gatanu y'itegeko rireba iby'itumanaho n'ikoranabuhanga ya bibiri na cumi na gatandatu ivuga ko urukiko rushobora guca urubanza rukoresheje umurongo wa videwo cyangwa se ibindi byose byashobora kumvikanisha amajwi y'imfungwa iri muri gereza itabanje kugezwa mu rukiko kubera impamvu z'umutekano iby'umutekano byari byakajijwe umurego abapolisi n'igisirikare bari bagose urukiko n'imihanda irwerekeza yafunzwe kuko hari hitezwe imyigaragambyo ikomeye iyo haza kubaho impamvu zatumaga Bobi Wine atarikurwa kandi akaba ari cyo ubushinjacyaha bwashakaga bwanasabye ko urukiko rutamurekura kubera yuko umwe mu bantu batatu yatanze kumwishingira yari arengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu y'ubukuru kandi ko aramutse arekuwe yakongera kwita mu bikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu ibi byatumye urukiko rusubika kumara igihe kirenze isaha kugira ngo umucamanza asuzume impamvu tanga kugira ngo bobi wine atekurekurwa hamwe n'impamvu zatanzwe abamwunganira mu mategeko basabye ko yaba arekuwe by'agateganyo kugira ngo aburane ava mu rugo kubera yuko icyaha ashinjwa ari icyaha cyoroshe ari umuntu w'inyangamugayo kandi ufite izindi nshingano zikomeye mu gihugu hagati aho umucamanza atarafata icyemezo yahaye bobi wine ijambo ni uko avuga ati It is not me on trial, Your Honor. It is the court itself on trial. No matter what you decide in that court,
ati nyakubahwa sinjye urimo gukirwa urubanza ahubwo ni uru rukiko ubwarwo umwanzuro uwo ari wo wose uru rukiko ruza gufata ntabwo ndeba ibindeba ni uguharanira ukuri hamwe n'inyungu zanjye izawe iz'abamuhotera n'abanyagihugu bose niba ibi byose mparanira bishobora kungaruriza uburenganzira bwanjye bwo kwidegembya cyangwa bigatuma naguma muri gereza byose ndabishimira imana dore ko nari nsanzwe mfite n'akandi kazi kenshi ngomba gukora na hano muri gereza I have a lot of work to do even here in prison.
nyuma y'akaruhuko k'isaha umucamanza yagarutse atera utwatsi icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwa leta n'impamvu bwatanze zabuza bobi wine kuba afunguwe by'agateganyo nuko yemera ko afungurwa ariko amutegeka ibyo agomba gukurikiza From the above, I thought thus reserve the discretion to grant or to deny.
ati ukurikije ibi urukiko rufite uburenganzira bwo kurekura umuntu by'agateganyo cyangwa kutamurekura kandi amategeko avuga ko ubutabera bugomba gukorwa butabangamiwe n'impamvu zidashingiye ku bimenyetso simusiga no kubera iyo mpamvu mbona ari nta cyabuza bobi wine kuba arekuwe by'agateganyo ariko abanje gutanga ingwate y'imiliyoni imwe y'amashiringi kandi mutegetse kutitaba mu myigaragambyo inyuranyije n'amategeko kuko nazabikora azongera gufungwa It shall lead to automatic lapse of his bail.
bobi wine ashinjwa icyaha avuga kuba yarakoze mu wa bibiri na cumi n'umunani ubwo we na bagenzi be bakoze imyigaragambyo yo guhakanya umusoro ku bakoresha imbuga nkoranyambaga z'itumanaho nka whatsapp facebook twitter hamwe n'izindi uwo leta yari imaze gushyiraho akaba yaratawe muri yombi mu cyumweru gishize ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu